iri ni ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya cyenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika uyu mwaka ugiye uhageze mu gihe turi ko turarondera ko hoba ibiganiro by'ukuri bitari ibyo gusigana inkore ku maso uwo ni musenyeri gervais banshimiye ubusa mu muhango wo gutangiza umwaka wahariwe kubabarirana mu burundi iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu karere no ku isi turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
aya makuru reka tuyahere ku nkuru ivuga ku Burundi ibiganiro hagati y'umuryango umwe bwa burayi na leta y'u Burundi byararangiye jo ku munsi wa kabiri Fidel Niyongabo aduhe ibindi bisobanuro kuri ibi biganiro byabereye i Buruseli mu Bubirigi umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubona ko leta y'u Burundi itubahirije ibintu bihambaye biri mu ngingo y'icenda y'amasezerano ya Cotonou ibiganiro na leta y'u Burundi vyatumye haba imibonano hisunzwe ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou mu mugambi wo kwihweza kugena ibintu vyifashe mu Burundi n'inyishu zishoboka kugira vyubahirize ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icenda y'ayo masezerano ni ukuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu imigambi ya demokrasi na leta igendera ku mategeko inyuma y'imibonano yabereye i Brussels ku itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umuryango w'ubumwe bw'uburayi wateze amatwi ivyashikirijwe na leta y'u Burundi n'ukwiyemeza kwayo kuvyerekeye gutomora neza ku bibazo vyabajijwe yamara umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubona ko ivyashikirijwe na leta y'u Burundi kuho ihagaze bidakura mu nzira muri rusangi ibitubahirijwe mu bintu bihambaye bisabwa ivyashikirijwe na leta y'u Burundi ntibifasha kwishura ku buryo buhagije ku ngingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi n'itariki 13 z'ukwezi kw'icumi na rimwe cyane cyane ku gikorwa nkenerwa cyo kugirisha ibiganiro vyihutirwa atanumwe bikumira bifatiye kuyibahirizwa ry'amasezerano yarusha imibonano yararangiye ingingo zikwiriye zikazoshikirizwa inzego zijejwe gufata ingingo z'umuryango w'ubumwe bw'uburayi umuryango w'ubumwe bw'uburayi uzobandanya gukurikiranira hafi ibibera mu Burundi urwo rwego rukaba rwiteguriye ibiganiro vyubaka n'intambwe ziboneka kandi zizigiwe zafatwa na leta y'u Burundi mu bituma ibintu bihambaye biri mu masezerano ya Cotonou vyubahirizwa naho biruko leta y'u Burundi itangaza ko yashimishijwe n'ingene ivyo biganiro vyagenze kuko ngo kabaye akaryo ko kongera kuganira n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu itangazo leta y'u Burundi yasohoye nyuma y'iyo nama imenyesha ko leta yerekanye ko ifise ishaka ryo gutsimbataza intwari ibereye guteza imbere by'agateka ka muntu n'intwari ishingiye ku mategeko kubwa leta y'u Burundi ngo ivyo biganiro vyabaye mu ituze n'umwumvikano ntangere ati ikiriho nuko atabihano byashyikirijwe ko bigiye gufatwa ku Burundi kandi leta y'u Burundi izobandanya gushira mu ngira ivyo yiyemeje mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'amatohoza y'ubutungane no gutunganya umugambi w'ibiganiro mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi cumi iri imbere ni ukuvuga ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi niho abanyarwanda bazoja mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa nshingiro riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka perezida paul kagame aheruka gutangaza ko azofata icyemezo cyo kuzosubira kwitoza cyangwa kutazo kwitoza inyuma y'ibizoba byavuye muri ayo matora ku banyarwanda bazotorera hanze y'igihugu referandumu izoba kuwa cumi n'indwi z'uku kwezi ni ukuvuga umunsi umwe imbere y'amatora azobera mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya nigeria abantu batari bake ejo kuwa kabiri bazindukiye ku cyicaro cy'ibiro by'inama nshingamateka bya nigeria mu myiyerekano yo kwiyamiriza integuro y'itegeko bavuga ko rizoba rigamije guhana abakoresha interinete mu guhanahana amakuru mawusi segune umushakashatsi akorera ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa muntu human rights watch muri nigeria amenyesha ko iryo tegeko rizoca amande ndetse rifunga abo bose bazokoresha facebook whatsapp mu gutanga inkuru z'ibihuha n'amakuru atyoza inzego z'ubutegetsi ababikurikiranira hafi bavuga ko iryo tegeko rizoba rije gukuraho uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro kandi riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca Nigeria sekreteri wa leta leta zunze ubumwe za amerika john kerry yamenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro vyimirije mu ndwiza bigiye guhu- gutuma intambara yo muri siriya irangira ivyo john kerry yabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ahejeje kubonana n'umunyamabanga mukuru wa oni Bon- ban kimun i paris mu bufaransa john kerry amenyesha ko ivyo biganiro bitegekanijwe kuba ku igenekerezo rya cumi n'umunani z'uku kwezi i new york bizovana n'ibizova mu nama n'ibizova mu nama igihugu ca Arabia Saudite kizogirisha abarwanya leta ya Syria mu ndwiza igihugu ca Arabia Saudite nico cafashe iya mbere mu guhuza imihari igwanya leta ya Syria n'umuhari wa Eta Islamiste muri Afghanistan naho abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abagwanyi b'abatalibani bagavye ibitero ku kibuga c'indege kiri mu manuko bw'igisagara ca Kandahar umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kandahar avuga ko ico gitero catanguye mu gitondo ca kare cejo kuwa kabiri aho abasirikare ba leta baciye bahashika baratana mu mitwe gushika ubu nta makuru yabo baba barahasize agatwe araboneka muri amerika naho inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ejo yaremeje itegeko ryima uburenganzira bwo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika abantu batembereye mu bihugu vya iraq na siriya mu myaka itanu iheze aho ni mu gihe hari ibihugu bishika mirongo itatu n'umunani abanyagihugu bavyo bahora binjira muri leta zunze ubumwe za amerika kuhamara amezi atatu batarinze gusaba viza muri ambasade iryo tegeko kandi ryarahinduye ibitari bike mu bisabwa abanyagihugu ba iraq siriya n'abo mu bindi bihugu birangwamwo iterabwoba ndetse n'uwo wese yagendeye muri ivyo bihugu mu myaka itanu iheze
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloyizi bigirimana mu rwanda inama y'abaminisitiri idasanzwe kuri uyu wa kabiri yateraniye muri village urugwiro iyobowe na perezida paul kagame iyo nama yemeje ko habaho referandumu ku itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo ku wa kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ryavuguruwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo nama yemeje kandi iteka rya perezida rigena umunsi w'itora rya referandumu n'icyo referandumu igamije nk'uko tubikesha itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri referandumu izaba ku itariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku banyarwanda bazatorera hanze y'igihugu no ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku banyarwanda bazatorera mu rwanda hagati aho komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda iratangaza ko yamaze kubona ibyangombwa byose bizifashishwa muri kamarampaka ku itegeko nshinga umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana charles munyaneza yabwiye ijwi rya amerika ko hakenewe ingengo y'imari ingana na miliyari zibiri azifashishwa mu matora asumuta kaboyi kigali adufitiye inkuru irambuye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye ijwi rya amerika ko imyiteguro bayigeze kure bategura amatora ya referandumu uyu muyobozi atangaza ko abanyarwanda bagera kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane aribo bateganijwe kuzitabira amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa bibiri na cumi na gatandatu ndetse n'amatora ya referandumu azaba mbere yaya y'inzego z'ibanze kugeza ubu abanyarwanda bangana na mirongo icyenda na batanu ku ijana nibo bamaze gufata amakarita y'itora nubwo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka nta mafaranga yo gukoresha referandumu yarateganijwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko igihugu kizashakisha amafaranga yose akenewe ngo amatora ya referandumu akorwe neza ni sharire munyaneza bivugwa ko mu ngengo y'imari yacu ubu nta bijyanye na referendumu twari twarateguye ariko ubwo ari igikorwa cy'igihugu ntabwo ari igikorwa cya komisiyo y'igihugu y'amatora referendumu ntabwo ntabwo ari igikorwa cy'urwego urwo ari rwo rwose rwihariye rwa leta ni igikorwa cy'igihugu aho tumaze no kubonera ko bishoboka ko referendumu izaba twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye hari ibyo bikoresho by'amatora hari kwigisha abaturage hari izo lisiti z'itora navugaga hari amakarita y'itora hari agahimbazamusyi duha abakorerabushake nacyo ndakigeraho bari aho ibihumbi mirongo itandatu n'umunani ubu turacyabiganiraho na minisiteri y'imari ariko poropozo dufite irarengaho gatoya miliyari ebyiri z'amanyarwanda aya mafaranga niyo make azakoreshwa mu matora abaye mu gihugu kuko ubundi amatora yandi yabanje yagiye atwara amafaranga atari munsi ya miliyari eshanu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko hazifashishwa ibikoresho bari basanzwe bakoresha mu matora yandi yarangiye abanyarwanda batagira ibibaranga barasabwa muri iki gihe gushaka amarangamuntu cyangwa se ikiyasimbura kugira ngo bazashobore kwitabira amatora kugira ngo itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda bivuge ko ryemewe kuvugururwa ni uko abanyarwanda bangana na mirongo itanu ku ijana bongeweho ijwi rimwe ari bo bazabasha gutora yego imitwe ya politiki inyuranye yakomeje kwerekana ko ishyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga ishyaka rimwe gusa riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ryatangaje ko ridashyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga ndetse rivuga ko rizanakangurira abayoboke baryo kudatora itegeko nshinga asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
abasenyeri bo mu burundi batangije ku mugaragaro umwaka wahariwe kubabarirana muri paruwasi ya mugera mu ntara ya gitega abafashe ijambo bose bagaragaje ko inzira y'ibiganiro ari wo muti w'ibibazo biri mu gihugu fidel d'antoine nsabimana adufitiye inkuru irambuye
iyo misi yo kugurura umwaka w'ikigongo yabereye kuri paruwasi mugera muri diyoseze ya gitega ikaba yari yitabwe n'abiskopi bose ba kiliziya katolika bo mu burundi n'abandi baserukiye imiryango y'abiheberamana batandukanye aho ntitwibagiye isinzi ry'abakirisu bari baje baturutse mu madiyoseze atandukanye y'igihugu c'u burundi leta yari yaserukiwe na reveriyano ndikuriyo arongoye inama y'amateka iminsi irangiye habuzwe amajambo yo guserukira abepiskopi n'uwaserukiye leta musenyeri gerivazi nshimiye ubusa arongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika y'u Burundi yavuze ko umwaka w'ikigongo uje hageze mu gihe abarundi bariko bategekanya ibiganiro agasaba ko batobideha uyu mwaka uje uhageze mu gihe turiko turarondera ko hoba ibiganiro by'ukuri bitari ibyo gusigana inkore ku maso bidakumira hagati y'abarundi bose baba bari mu gihugu n'abari mu buhungiro nyene iyo ntambwe y'ibiganiro ntituyidehe canke ngo tuyidindize kuko irahambaye cyane ngo dusabe kugira ngo umukama avyure mu mitima y'abatwara ivyiyumviro n'imigambi myiza y'ukwemera kuja inama n'ingingo mu biganiro musenyeri banshimiye ubusa avuga ko ibiganiro bibaye ibyo guhendana izindi nzira zose zokoreshwa zoba ari izo gusambura igihugu toramuka tuburiye ngaho ntawobura gutinya ko inzira zindi zose zisigaye zishobora kudusubiza mu ihumbi zikadusibiriza igihugu uwo musenyeri ati uwo mwaka utanguye kandi mu gihe amabi yabaye ndanse mu gihugu c'u Burundi agasaba ababishoboye bose gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bihinduke ku bwa musenyeri banshimira ubusa turetse ubwicanyi buhanze abarundi n'ubukene bugiye kugariza igihugu akavuga ko ko bitoshoboka ko biba barorera igihugu nticoguma gutya kuko uretse ko n'ubwicanyi buzodusiga habi n'ubukene butagira izina bugiye kugariza igihugu na bene wa na, na bene gihugu bagorwe bazira umukino mubi wabobwirijwe kubateza kubateza imbere ntirikabe rero turorera imana yobitubaza reveriyano ndikuriyo atwara inama nkenguzamateka yari yaserukiye leta mu ijambo ry'iyo yavuze ko uwo mwaka w'ikigongo uje hageze kuko uje kunganira leta mu bikorwa iriko irakora vyo kugarura amahoro ariko avuga ko abarundi batinya gusaba ikigongo leta y'uburundi irakenguruka ko ubutumwa buje hageze buje bunganira ibikorwa leta iriko irakora leta yarashizeho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira mbwa kandi mumenye yuko abarundi tugoye abarundi batinya kuvuga ukuri abarundi baratinya gusaba ikigongo mugabo umuntu yemera umukristu yiyemera yemera ategereza kumenya ko ariko arakora igicumuro agasaba ikigongo reveriyano ndikuriyo ati ibiganiro bizoba bihuza abarundi bose ariko akavuga ko ata muntu n'umwe akwiye kwigarurira ivyo biganiro vyerekeye abarundi gusa leta kandi yarashizeho umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi kugira abarundi tuvugane akavuga ikimugoye nta mugwi n'umwe dukeneye ko uvyigarurira ni ibiganiro bihuza abarundi abari mu gihugu abari hanze y'igihugu baba n'abarundi bashobora kuba ari abanyapolitiki bavuga bati mu burundi kuri jewe harababa bose bazoshikirwa kuko umwe wese arafise icyo yoterera kugira ngo iki gihugu cyacu gihinduke devere hano ndi kuri yo yabandanije avuga ko hariho abantu batinya gusaba ikigongwe kubera ibyaha bakoze ariko ngo n'umusuma yarasabye ikigongwe ku musaraba hanyuma yigira mu bwami budahera igihugu cyacu cyaciye mu bihe bikomeye ku buryo hari abibaza ko bigoye kugira ikigongwe abambuye ubuzima bw'abantu abasuma ingo z'ikibi z'ubwoko bwose mbwa mwamwumvise yuko n'umusuma yavuye abaza ati ubwo sindojya mu ijoro agasaba ikigongo kandi ari kumwe n'umuntu nyene avuga ati uyu ndamutinya mugabo aravuga ati reka ndamubaze ko mugabo nawe nakoze ibicumuro byinshi atonjana mugabo usanga twe dutinya narishe umuntu nofuma mva ntabivuze tubamenyeshe ko uwo mwaka w'ikigongwe uzotangutswa icesi mu madiyoseze yose y'igihugu c'u Burundi ku munsi wa mungu itariki cumi na zitatu kigarama w'uno mwaka imugira muri komine ya bugendana igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika inshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radiyo yacu arobaz voa news akadomo com cyangwa mukadusanga ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu ku mupaka wa gasenyi nemba uhuza uburundi n'u rwanda uciye mu kirundo nta rujya n'uruza rw'abahunga cyangwa abahunguka ruboneka cyane ariko rimwe na rimwe haboneka umuntu umwe cyangwa babiri bahunga cyangwa bahunguka uyobora umupaka ku ruhande rw'uburundi avuga ko abakoresha uwo mupaka cyane muri iyi minsi ari ababa bagiye kwikorera utwabo jean bosco ndarurinze adufitiye inkuru irambuye ku mupaka wa gasenyi nemba winjira mu gihugu cy'u rwanda uciye mu ntara ya kirundo nta ruja n'uruza rw'abantu runini ruhaboneka uhageze ubona imiduga yinjiza ahanini ibidandazwa ivuye mu gihugu cy'u Uganda cyane cyane haraboneka kandi n'imiduga mike mike yunguruza abantu n'ibintu bisaba ubwitonzi ntangere n'umwanya munini kugira ngo ushobore kumenya ko mu miduga y'ingenzi harimwo abahunze canke abahungutse inyuma y'inshuro zirenga zitatu tugendera uwo mupaka kuri uyu wa kabiri twashoboye kubona abana bagera kuri babiri batwemereye ko bariko bagana inzira y'ubuhungiro mu ikambi y'imahama mu gihugu cy'u rwanda tuvuye mu kirundo tugiye mu nkambi mahama dusanzeyo mama kubera iki mutajanye bwa mbere twarajanye turagaruka kubera twari twari tugiye ku ishuri nyene ca turagira ca turasubira inyuma bo bagumayo
uno munsi ni kubera iki muhisemo gusubira kumusangayo kubera tu- tumukumbuke nawe naduhamagaye ngo tugende ngo ntabwo ari heza Eh, atari heza i burundi ngo ngo muri bino bihe ntabwo hari- ari heza aho nyene ku mupaka wa gasenyi nemba twahasanze umukenyezi w'umurundikazi aturuka muri komine bugabira mu ntara ya kirundo ariko yubatse mu gihugu cy'u rwanda avuga ko yariko asubira imuhira aho yubatse avuye guhungura musaza we yari yamuhungiye ko kubera nashatse mu kwa gatatu nshaka umunyarwanda bagiye guhunga jene aragiye uwo mwana nyene araza aza mu nkambi baca barantelefona muhira kubera batahunze tu uwo mwana umurabe yadutorotse naciye nirukanka rero ndamu- ndamuzana nca njya mu nkambi ndamu- ndamubona ndamukurayo naciye ndamuzana ajya kwiga namuzanye muri uku kw'icumi baca bamusubiza mu ishuri uwo mukenyezi yari asubiye iw'umugabo yahavuye afatwa n'ingingo ibuza abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya kirundo yegereye umupaka kujabuka mu rwanda gushika mu karere ka bugesera ku ikarata karangamuntu nk'uko vyari bisanzwe canguma ngwara rero guma ngwara ngira ikibazo nyene inda ikiravayo nari ndanafise ubwo rero niko kwa gusubira inyuma ntahe wari utashe iyo washatse Eh, nari ntashe nyamata niho nashatse ndamuzanye rero ko gutaha uyu munsi urumva bari bampaye ibipapuro ku ikomine ibyo bipapuro rero babyase nibyo nari ndabahaye ubu none wewe uciye uja he usubiye mu rugasa canke bizogenda gute Jyewe urumva nyine mbitse itike yo kunsubiza inyuma ndaje ndabe ko nyine ndi busabe indaro ya misore yariko igerageza gusanga nyina wayo mu ikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu c'u rwanda ivuga ko yasimvye uwo mukwabu ku mayeri bibi yadufasha kuza atugaburira atumenya icyo dushaka cyose atugurira amakaye yadushakira tukaronka nyene kurya byamugora nyene kuko takazi afise nyene akurako byamugora cyane rwose none uno munsi mwebwe mwi- muragiye muzogaruka ryari Nta- ntabwo tuzi igihe tuzogarukira kabisa
imana ntiyatugeza tukazogaruka turi bazima tuzogaruka aha kuri uwo mupaka muri ino minsi abantu barengana bafise karangamuntu ntibyoroshe mwebwe igipolisi mwakirenganye gute twabaciye mu byabo nyene ijwi rya amerika ryegereye uwurongoye igipolisi c'u burundi gicunga imbibe n'ibirere ku mupaka wa gasenyi nemba uwo nawe yamenyesheje ijwi rya amerika ko hataruja n'uruza rw'abahunga canke urw'abahunguka ruboneka aho ku mupaka keretse ko n'abahaca kw'izo mvo atawuvyemanga iyo ndongozi mu gipolisi yamenyesheje ijwi rya amerika ko kuri uwo mupaka ubu haboneka abahaca cane cane bikorera utwabo bakorera mu bihugu vyo muri kano karere na cane cane ubuganda uwurongoye igipolisi gicunga imbibe n'ibirere ku mupaka wa gasenyi nemba avuga ko abo bakira basohotse ku mvo zo kuyikorera utwabo baheza bakagaruka bigaragara ko ivyo bavuga ko bari bagiye gukora ari vyo vyabajanye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika nshuti mukomeje kudutega amatwi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu fideli niyongabo mu kiganiro amerikana cy'ibyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twabateguriye turavuga ku vyerekeye amajambo akarishe ariko ashikirizwa n'umurepublika donald trump ariko yiyamamariza kugenwa n'umugambwe wiwe w'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu muri amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Donald Trump ari imbere y'abandi barepublika bariko bahiganirwa kugenwa n'umugambwe w'abarepublika kugira bawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri leta zunze ubumwe za amerika ariko ariyamirizwa n'amakungu kubera yashikirije iciyumviro c'uko abayisilamu boziririzwa kwinjira muri amerika gushika abategetsi ba amerika bamenye ibiriko biraba ku bijanye n'ibitero bishasha vy'iterabwoba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubwongereza david cameron yavuze ko umugambi wa donald trump urimwo amacakubiri kandi udafasha kandi udatumbereye umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi hcr ryimurira abantu muri leta zunze ubumwe za amerika harimwo abanyasiriya b'abayisilamu yatangaje ejo ku munsi wa kabiri i geneve mu busuwisi ko atewe impungenge n'uko amajambo ariko akoreshwa mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora muri amerika biriko bigeramira umugambi wo kwakira impunzi muri amerika kize trad ayoboye ishyirahamwe ryo gufatana mu nda kw'abayisilamu mu gihugu cya australia rikorera mu gisagara cya sydney islamic friendship association of australia yatangaje ko ibyashyikirijwe na donald trump ari iby'umuntu yaburaniwe adafise amahirwe yo gutsinda amatora avuga ko trump ariko arondera gutsinda arondeye kwambika iceyi abayisilamu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubandanya kuvuga ku kwiyamiriza ibiherutse gutangazwa n'umukandida w'umurepublika donald trump ariko arondera kugenwa n'umugambwe wiwe w'abarepublika kugira awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri amerika mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abatavuga rumwe nawe mu vya politike muri amerika bariyamirije umugambi wiwe abahinga mu vyerekeye amategeko bakaba bavuze ko kuziririza abayisilamu kwinjira muri amerika vyoba biciye ku biri n'ibwirizwa shingiro je bush ariko nawe nyene ahiganirwa kugenwa n'umugambwe wiwe wa republika kugira awuserukire mu matora ya perezida yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu akaba yigeze kubabura amatari w'intara ya florida yatangaje ku kibanza ca twitter ko imigambi ya donald trump itagira ifatiro uwundi mu republika higanwa na trump senateri wo mu ntara ya carolina yo mu bumanuko lindsey graham yavuze ko umugambi wa trump wo kuziririza abayisilamu kwinjira muri amerika ataho bihuriye n'imico n'akaranga vya amerika amenyesha ko biriko bifasha umwansi w'igihugu mu gutuma umugwi islamic state winjiza abandi bagwanye umuyobozi w'inama nshingamateka ya amerika umurepublika paul ryan yariyamirije icyiyumviro cya donald trump mu kuvuga ko ivyo bitari mu migambi umugambwe w'abarepublika ugendera ko kandi atari wo igihugu kigendera ko Ibrahim Hooper umuyobozi w'ishyirahamwe rigejwe imigenderanire hagati ya Amerika n'idini rya Islam Council on American Islamic Relations yatanze inyishu ikomeye ku byatangajwe na Donald Trump by'uko abayisilamu boziririzwa kwinjira muri Amerika yavuze ko binjiye mu kiringo kirangwa n'ivyimviro vy'abafashiste ngo ivyo ntibikwiye gutera amakenga gusa abayisilamu b'abanyamerika ngo bikwiye gutera amakenga n'abandi banyamerika bose ko umukandida w'umurepublika ari imbere y'abandi muri iki gihe yosohora amajambo y'abafashiste nk'ayo amajambo akomeye atyoza abayisilamu si ikintu gishasha kuri Donald Trump yasavye leta gukurikirana ibibera mu misigiti akaba yaranse gusubira ku cimviro ciwe yashikirije imbere yaho co gutororokanya amazina y'abayisilamu agashirwa ku rutonde ruzwi ivyatangajwe na Donald Trump vyo kuziririza abayisilamu muri Amerika vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko perezida wa Amerika Barack Obama asavye abanyamerika mu ijambo yashikirije igihugu kuri televiziyo kutageramira abayisilamu inyuma y'ibitero vy'iterabwoba biherutse kuba
arakoze fideli niyo ngabo utugejejeho ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo nshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka aroyizi bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
abantu batari bakeje ku munsi wa kabiri bazindukiye ku cicaro c'ibiro by'inama nshingamateka ya nigeria mu myiyerekano yo kwiyamiriza integuro y'itegeko bavuga ko rizoba rigamije guhana abakoresha interinete mu guhanahana amakuru mawusi seguni umushakashatsi akorera ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu human rights watch muri nigeria amenyesha ko iryo tegeko rizoca amande ndetse rifunga abo bose bazokoresha facebook na whatsapp mu gutanga inkuru z'ibihuha n'amakuru atyoza inzego z'ubutegetsi muri siriya sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika john kerry amenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro byimirije mu ndwiza bigiye gutuma intambara yo muri siriya irangira john kerry amenyesha ko ivyo biganiro bitekanijwe kuba ku igenekerezo rya cumi n'umunani ry'uku kwezi i new york bizovana n'ibizova mu nama igihugu ca arabia saudite kizogirisha abagwanya leta ya siriya mu ndwi iza igihugu ca arabia saudite nico cafashe iya mbere mu guhuza imihari igwanya leta ya siriya n'umuhari wa eta islamike afghanistani naho abategetsi ba afghanistani bamenyesha ko abagwanyi b'abatalibani bagavye igitero ku kibuga c'indege kiri mu bumanuko bw'igisagara cya kandahari umuvugizi wa guverineri w'intara ya kandahari avuga ko icyo gitero cyatanguye mu gitondo cya kare ceje ku munsi wa kabiri aho abasirikare ba leta baciye bahashika baratana mu mitwe gushika ubu nta makuru yabo baba barahasize agatwe aramenyekana muri amerika inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika ejo yaremeje itegeko ryima uburenganzira bwo kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika abantu batembereye mu bihugu bya irake na siriya mu myaka itanu iheze
nshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwashyize hamwe bino biganiro ni fatuma karara arimasi amakuru mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edirwema mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi ry'amerika ikiganiro muri sanga uyu munsi ni ikibazo cy'ubumuga nagira ngo ariko tubanze twumvikane ntabwo abantu bafite icyo kibazo bitwa ibimuga umuntu ugenda n'ubumuga si ikimuga ibyo ngibyo muri iki kiganiro muze kubyitondera ni imvugo ipfobya abantu ntabwo rero tuza kuvuga ikimuga ntabwo tuza kuvuga ibimuga ni abantu bagendana ubumuga uyu munsi rero turarebera hamwe ikibazo cy'abakenyezi bagendana n'ubumuga mu burundi ese babayeho bate ese twebwe ubusanzwe tudafite icyo kibazo tubana nabo gute mu buzima bwa buri munsi leta ibafasha iki umushyitsi mukuru ni madamu nduwimana anne marie ayobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa revayante ryo mu burundi n'abatindiye rero naragira ngo mubazanire madamu anne marie muraho murakomeye ego turaho cyane turakomeye cyane mumeze mute aho ngaho uyu munsi twebwe aho i burundi turaho buke buke mbona n'akavura kariko karatonyanga buke buke uwo ni umugisha w'imana ego me amen aleluya none se nduwimana anne marie mu magambo make wakwibwira bumva ijwi rya amerika ego jewe nitwa nduwimana anne marie nkaba asanzwe ndongo ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga levayante rikorera mu gisagara cya bujumbura muri zone bwiza muri karitsiye ya jabe kandi nkaba asanzwe ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga
none se muri makeya iri shyirahamwe ryanyu levayante rifite nk'abanyamuryango bangahe ishyirahamwe ryacu levayante rifise abanywanyi bashika kuri mirongo itanu muri abo harimwo abakenyezi bagendana ubumuga ndetse na bake batabugendana harimwo mbere n'abahungu bagendana ubumuga
abahungu gusa ntabwo ari abagabo bubatse
oya abo twatoye twabatoye ari abahungu ariko muri bo harimo babiri bamaze kubaka abandi baracara abajeni baracara abasore none se kubera iki mwahisemo abasore gusa abagabo ntimubahitemo
igihe twari tugitanguza ishyirahamwe ryacu haraje abahungu bagendana ubumuga baradusaba kwifatanya natwe kandi kubera ko twabona ikibazo cy'ubumuga cyangwa ikumirwa rigirirwa abagendana ubumuga ari icy'abahungu n'abakobwa ari icy'abagore n'abagabo twahisemo kubakira kuko nabo twabona ko bari mu bibazo by'ikumirwa rigirirwa abagendana ubumuga none se ubwo ngubwo abo ngabo bamaze kubaka baguma mu muryango baguma mu ishyirahamwe cyangwa barisohokamo oya abo byashyitse bamaze kubaka bagumye mu ishyirahamwe ryacu kubera ko dusangira ibyiyumviro byo guharanira agateka k'abagendana ubumuga
hanyuma muri rusange mu gihugu hose mugereranije ho haba hari abantu bagendana ubumuga aho ngaho mu burundi ryari kubera ko mutubwiye ko muri no mu nzego zibarebera bose mu rwego rw'igihugu icyo ntushobora kuvuga ubu ngaha turi ko turavugana ntabwo numenya igisigiri cy'abantu bagendana ubumuga kuko nubwo higeze kuba rusasuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ni kera ubwo rusasuma ubwo rusasuma ntabwo rwakozwe mu ntara zose uko twabyumvise ku buryo rero ntashobora kuvuga ngo igitigiri cy'abagendana ubumuga kingana uko ariko icyo navuga ni uko mu ntara zose z'igihugu hamaze kuvuka amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu ntara zose egome noneho mbere y'uko duhamagara abantu ngo nabo muganire abanyagihugu ngo muganire nagira ngo nkwibarize muri makeya icyo twita ubumuga ni iki icyo twita ubumuga ni mu gihe umuntu aba afise igice kimwe cy'umubiri wiwe kiba kidakora neza nk'uko byategerezwa muri icyo gihe bikamutuma hari ikintu adashobora gukora neza nk'uko yabyifuza
ni ukuvuga nk'umuntu ufite ijisho rimwe umuntu ufite akaguru kamwe cyangwa se yombi yamugaye mbese ingero ni nk'iyene nk'izo ego cyane iyo umuntu ariko ntibigaruka ngo bisobanuke ko abantu baca bamwitirira icyo gihimba kirwaye nk'uko muri kahise twabibona umuntu yaba afise ijisho rihumye bagaca bamwita nyampumyi yaba afise ubumuga bw'amaguru afite ubugaru ugasanga baciye bamu- bamwita izina bugaru rikaba ari ryo zina ry'iwe mbere rijya ku bi- ku bikaratasi ndangamuntu ibyo ibyo o ni ibintu byagiye muri kahise tutifuza ko ababyeyi mu myaka iri imbere bokwibaruka umwana agendana ubumuga batohita bamwita izina rijyanye n'igihimba cyiwe cyavutse kidashobora gukora neza madamu nduwimana anne marie ayobora ishyirahamwe levayante ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu gisagara cya bujumbura hari abantu rero batangiye kwifuza kuganira nawe uwa mbere dufite ni benjamin benjamin wiriwe Mwiriwe.
urakomeye Ego ndaho ndashima.
nuko rero madamu nduwimana anne marie aguteze amatwi
Yego. Nagira nagira hari ico nagira mbanze mbwi- mbwire abo banywanyi ba mico ry'Amerika.
Mm.
Hari ikintu bakoresha kugira ngo bavuge umuntu agendana ubumuga bakamera nk'abarutyoza.
Eh.
Uti gu- uti gute? Ubu nyene nari kunuze ku rubuga rwa rwanje rwa Facebook aha rwanyu nasanze ko umuntu yanditse yuko ngo yanditse ngo turi ngo turi- ngo turi ibimuga eh nagenda musigurire ibimuga n'umuntu agendana ubumuga aha burya ikimuga ni ikimuga cy'inkono batereka munsi y'urusenge cyangwa ahantu mu gafuruka k'inzu cyangwa se Icyo hariya kibuga ku rero- gasozi Alo?
kidafite icyo kimaze
Eh, kidafite icyo kimaze ni ukuvuga kirya kintu ki- kirya kimuga ugi- uragishyira ahantu ukagishyiramo amarisha nk'ibiharage ugaca ubigira mu mirimo yawe ya minsi yose hamugaje ukagisangira hahandi kijya n'icyo kimuga ariko twebwe tugendana ubumuga ni ukuvuga dufise dufise ukuguru canke ukuboko kuba kudakora ku gihimba kimwe nawe ufite Igiti bari- ubumuga kuri wowe ku giti cyawe
bo musanze jewe naramugaye naramugaye mfise agakinga agapusipusi ngenderako eh Nta- amaguru nta- amaguru ntakora ngendera mu gapusipusi ni Eh.
ukuvuga n'aho amaguru adakora sinca nitwa ngo ni kimbwa kubera si- sindi wa wundi yicara hanyine hane bakamusangiraho ndatemera nk'agapusipusi nkagenda nkagenda nshaka nkasigaye nshaka urumva rero nagira mbwire uyo uyo muntu yanditse ngo ibimuga azohindure kubera aho akadutyoza cyangwa ari bakadutuka uramfashije kubera ko tugitangira iki kiganiro nicyo nasabye abantu bari bukizemo umuntu ugendana ubumuga ntabwo ari ikimuga Ni- nuko rero nyine nanjye nari nabisomye kuri facebook ntabwo nemeranwa nabo abavuga gutyo ni ugupfobya abantu ni ukubasubiza mbese ni uku sinzi ukuntu nabi- ni ukubatuka ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benjamin urakoze sawa murakoze namwe nuko madamu anne marie ubwo se hari akantu mushobora kuvuga kuri ibi bintu benjamin amaze kuvuga ego cyane Eh, kuba benjamin ashoboye kugira icyo ashikirije ku byahe- ku byo yashoboye gusoma mm, ni byiza cyane ibyo rero biragaruka bikaba muri ka kahise baguma babona ko umuntu agendana ubumuga umengo ni umuntu wo gutereka hariya mu kigo bakamugabuririraho ndetse rimwe na rimwe ukamengo bamufuye agasoni bamuha agahuza akifukira hariya Mm.
bakaca babona ko umengo ntacyo amaze niyo mpamvu bagaruka bakavuga ngo ni ikimuga mm.
Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda n'uwa kabiri rero ushaka kuvugana na madamu nduwimana anne marie madamu anne marie ayobora levayante ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu gisagara cya bujumbura prudence prudence wiriwe neza Ego niriwe pe ndashima uwiteka prudence we uri hehe i Bujumbura mu gisagara ye madamu nduwimana anne marie rero ese uramuzi ndamwumvise uko muriko muramuvugana hamwe eh ntabwo uramubona
oya sindamubona ariko numvise icyiyumviro ciwe kiranezeza cyane nkifuza no kumubona yego hita rero nyine umuganiriza ibyo ushaka Ego ndashima cyane ico ciyumviro yagize co co kugira ugoro ugo runani rw'aba- rw'abagendana ubumuga cyane cyane b'abakenyezi mugabo ubumuga si kuvuga ku bakenyezi gusa ariko ni kuri bose Gatutse nkuye eh, kuko umuntu aba ariko aragenda nko ngaha mu gisagara cya bujumbura ariko araraba kandi noneho numva ari hafi yacu ari ari hafi y'igisagara eh hariho abantu hariho abantu benshi bagendana ubumuga na cyane cyane munsi y'isoko ya kera sha- ya kera y'igisagara cya bujumbura yahiye Mhm.
hariho abantu benshi bagendana ubumuga ariko nkabona yuko abo bantu aribo bari bakwiye kwitabwaho cyane cyo kimwe n'abandi usanga baba mu mihingo itandukanye prudence abo bantu baba bakora iki aho ngaho munsi y'ahahoze iryo soko Eh, ba- usanga bicayeho bagasenga urumva baba bicayeho nyine umuntu afite umutima w'ikigongwe akabaha amahera Uga- ugasaba rero ubwo ngubwo urasaba madamu nduwimanani mariko ishyirahamwe ryabo ryabitaho nabo
nagomba imbaduwe uwo madamu w'imana nyine ikintu nihe politike nyamukuru afite babo bantu na cyane cyane kuko ubumuga buratandukanye abo bantu bashobora kuba ata kintu na kimwe bashoboye kwifasha atanga ariko hariho umuntu ashobora kuba yashobora kwifasha ikintu ariko abo bantu bazi imbere bashoboye kuba ata kintu na kimwe bifasha prudence urakoze oya ndafite ikindi kibazo kimwe ye gira wanzura Eh, ndabona cyane cyane he- nko muri politike y'igihugu cyangwa mu gi- mu gihugu hariho abantu ke- kenshi bamugarira ku buzi ku rugamba cyangwa kuki ugaca usanga baragiye ruguru cyangwa bagiye mu mihingo itandukanye yabo nta kintu usanze babayeho nabi kandi bamugariye ku buzi ni akahe kamo yotera leta kugira abo bantu i- ibafashe nka nkama ibashyire mu ntoki ku buryo abo bantu badashobora kugira ubuzima bubi kandi bariko bakorera igihugu ye ye urakoze cyane anne marie sabwe nguwo rero nyine prudence ibibazo yakubajije ati mwakorera icyo abantu bafite ubumuga ba- bahora aho ngaho hahoze isoko rya kera rya bujumbura icya kabiri mwatera akahe kamo leta ku bantu bamugarira ku kazi arakoze cyane uwo mutumire ashimye kumbaza ico kibazo Mm, ariko icyo nashaka kuvuga kuri barya abantu bafite ubumuga usanga bari munsi y'ahahoze isoko ya kera ndetse bariko barashega mm, kirya kibazo cya barya ubwa mbere na mbere amakosa arakorwa n'ababyeyi babo cyangwa imiryango yabo ibereka ko ataco bashoboye bagashima kuja kubicarika harya ngo abantu baze barabaha amafaranga cumi cumi mm.
muri ico gihe rero jewe rimwe na rimwe iyo mpora ndahaca duhora tuganira nabo bamwe bamwe nk'ababaza ko batoza mu ishirahamwe kubera mba mbona ko hari ibyo bashoboye gukora kandi muri barya bose bari harya munsi y'isoko nta n'umwe agiye hamwe n'abandi yobura ikintu akora muri icyo gihe rero turasaba ko hamwe boshobora kuza tukifatanya nabo mu mashyirahamwe nta muntu n'umwe yoshobora kubura ikintu akora ngo ashobore kubaho kuko n'abafite ubumuga bwo kutabona turazi ko hari ibikorwa bashoboye abafite ubumuga bwo kutumva turazi ko hari ibikorwa bashoboye ndetse n'abandi bafite ubumuga bugoye cyane usanga bicaye ahantu amaguru yarikunje cyangwa amaboko yarikunje hamwe babafashe mu mugongo bakaja hamwe n'abandi barafise ibyo bashobora gukora Mhm.
ikibazo kigira kabiri yavuze ku bamugariye kumbure ku bikorwa by'igihugu Ye.
abo nabo nyene turazi ko bahari kandi benshi turahurira mu runani rw'amashyirahamwe ndetse no mu bintu bijanywe n'inkino yego nibyo birababaje kubona umuntu yarakoreye igihugu cyangwa yari ku kazi kanaka akagira isanganya hanyuma agahura n'ingorane y'ubumuga akaca yibagirwa ibyo biracika intege cyane muri icyo gihe rero turasaba ko leta yogira icyo ikoze kugira ngo abo bantu baba baramugariye ku kazi cyane cyane mbere no kurwanira igihugu kugira ngo bashobore kwitabwaho kubera bari ko bakorera igihugu bari ko bitangira igihugu ariko rero nkaca ngaruka ngatera akamo abo baba baciye baduga mu misozi bakaca banyegerayo bakihebura nabo nobatera akamo ko bova mu kinyegero bakegera amashyirahamwe bakegera abajejwe intwaro hanyuma gutyo bagashikana ijwi kure twese hamwe tukumva aho bari tugashobora kubafasha kuja mu mashyirahamwe kugira ngo dushobore guharanira agateka kabo ako kamo se um- ntitukagatera n'abantu b'imiryango yabo kuko hari igihe umuntu amugara bimugwiririye nk'abo ngabo baba bamugariye ku kazi noneho bigahita agahita yiheba agacika intege akumva ubuzima burarangiye nk'uko mu muto ya kamure ngo nave mu kinyegero ntabwo mwabwira n'imiryango yabo ikabafasha ikajya igenda ikabavugira igihe bihebye gutyo Eh, yego cyane imiryango yabo niyo yabwirizwa gufata ingendo ya mbere mu gushyigikira abo bantu kubera bakifite ubuzima bukwiye baragiye gukora bakazana uburyo kumbura amafaranga yo gutunga umuryango mu gihe rero yagiye agahura n'ingorane agahura n'ubwo bumuga umuryango ubwiriza kumushyigikira ukamufata mu mugongo ukamwereka ko ubuzima bubandanya ndetse ukanamufasha kwivuza kuko turazi ko abagendana ubumuga bagira ingorane nyinshi cyane zo kwivuza mu kuronka bya bikoresho bibafasha kwiyunguruza tuzi ko bikunda gutera ingorane bigatuma benshi babura uburyo bw'ingene bashobora kujya kubigura aho bigugwa kandi imiryango myinshi twarabonye yuko kenshi badashobora gutahura ingene bijya byuma byo kwiyunguruza bigugwa bumva umengo ntibumva umengo ntibabona aho bobitora bakabona mbere umengo ni ikibazo cy'ubushikiranganji bujejwe imibano bwobwirijwe kubitanga cyangwa urundi ruhande naho bakabona ko umengo ni handicap internationale yaribwiriza gutanga ivyo bikoresho ese anne marie dufatiye aho ngaho inka- dufatiye aho ngaho nk'aba bantu baba mu kinyegero ko ibarura rosansuma ya nyuma yabaye mu bihumbi bibiri n'umunani ku bantu bagendana ubumuga ubu igihe ntikigeze nanone cyo gushaka uburyo haba indi rosansuma imyaka irindwi ni myinshi nabivuze mu ntango ko rusasuma yabaye mu bihumbi bibiri n'umunani ntabwo yakozwe mu gihugu cyose nicyo gituma twebwe ahacu nk'abagendana ubumuga twama turi ko turasaba ko hokogwa rusasuma kugira ngo hamenyekane ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga kandi tukifuza ko ubwo rusasuma hamwe bwokogwa mu mugwi w'aborukora hoba harimwo abagendana ubumuga kuko n'ubwo rusasuma rwabaye mu bihumbi bibiri n'umunani haribonekejemwo hamwe hamwe aho bagenda bandika abantu badafite ubumuga kumbure kubera ko abariko barabikora babonamwo kumbure izindi nyungu biyumvira ko bashobora kubironkamo muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo turaganira na madame nduwimana anne marie uyobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa revayante ryo mu gisagara cya bujumbura kuri telefone dufite stone stone wiriwe urakomeye ndakomeye uri hese stone we ndi bujumbura stone ubundi ni ryo zina ryawe se ibyo ni byo bata- bantazira noneho rero vuga izina ryawe nyakuri nitwa ndiyo ndiyo Eh, madamu nduwimana ni marie rero aguteze amatwi kamirindi Yego.
nkundira kwanza ndakura- ndakurate hanyuma ndate n'ijwi rya amerika nuko nuko urakoze ariko hita ujya ku ku ngingo kamirindi ndagukunda cyane yewe urakoze ariko ntabwo ari n'ijwi rya jyewe amerika ndarikunda ye ariko ntabwo ari jyewe uyo- ntabwo ari jyewe muri kuganira uri kuganira na Anne Marie Nduwimana ni Ye.
ubwa mbere ni ubwa mbere nonse umurongo Eh, Eh, hari ikibazo se ufite kuri uyu mudamu uyobora eh, ishyirahamwe nashaka Revayante mbaze eh, Eh.
nashaka mbaze anne marie yego kubera jyewe ngendana ubumuga bw'amaso eh Eh, mm, ndi umwe ba- bita mu cyongereza short side eh Eh, urumva jyewe na- narivujije amaso yego hano nyene bujumbura urumva byaranse ubu simbona neza sinzi yuko anne marie hari ikintu yomfasha yego Eh, nahita gusubiza rero nashaka ndamwibarize nashaka ndamwibarize yego ko nomuronka hanyuma nkamwitura nkamubwira ibibazo mfite Mm.
kandi nyine bumfasha ye ndiyo urakoze ar- arahita gusubiza rwose yego murakoze Anne Marie sabwe uyu rero ndiyo agendana ubumuga bw'amaso ati mwafashe iki uyu muntu agendana ubumuga bw'amaso ubwa mbere nashaka mbanze ndamuramutse kandi ndamuremeshe ndamubwire ngo ntiyihebure hanyuma ubwa kabiri nagira ndamubaze mbega yoba yaramaze kuja mu ishyirahamwe iryo bari ririmo abandi bantu bafite ubumuga nk'ubwo bwo kutabona ko nzi ko ngaha mu gisagara ca bujumbura hoba hariyo ishyirahamwe rikorera mu Ka- mu- hariya mu ruziba hamurangire neza hamwe yoba ataraja mu ishyirahamwe eh nomugira inama yo kuja hamwe n'abandi yego kugira ngo ashobore ku ubwa mbere kubona ko atari wenyine hanyuma ubundi ashobore kugira icyo ashobora gukora kugira ngo ubuzima bwe bushobore kubandanya kuko agumye ari wenyine abwiriza kwihebura kandi arabona umenga ubuzima burahagaze ariko ashoboye kuja hamwe n'abandi barafise ibyo basanzwe bakora kugira ngo bashobore kwiteza imbere ndetse bashobore no kubandanya baharanira agateka kabo yego ibisigaye bijyanye no kwivuza nabyo amaze gushikira mu ishyirahamwe naho nyine nibaza ko ashobora gusaba mu bushikiranganji bwo gushigikirana bagafasha kugira ngo barabe ingene ashobora kwivuza ariko mutahure ko hariho n'indwara umuntu ashobora kuvura ntishobore gukira burundu hanyuma ariko rero uyu tone ariko ubundi witwa ndiyo arifuza kukubona mukiganirira hanyuma ubwo ngubwo ndibwira ko y- wanamuyobora neza ukamugira inama aho yakura iryo shyirahamwe wamuha uburyo bwo kuzahura nawe yego sinzi ko namuha nimero ya telefone akadondondera hama nkamwereka iryo shyirahamwe aho risanzwe rikorera wayimuha iyi telefone yanjye ni mirongo irindwi n'icyenda ndibwira ko arimo yandika kandi eh, mirongo icyenda amajana icyenda na rimwe yego ama- miro- amajana indwi na mirongo itandatu na gatatu mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na rimwe amajana arindwi na mirongo itandatu na gatatu yego muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho dukomereze kuri jado jado wiriwe biriwe neza urakomeye Eh, tura- turashima imana witwa neza jado Eh, nitwa ry'imana jana ye nuko terera rero madamu nduwimana nimara guteze amatwi nzimana nagira kumushimira cyane kubera iki gikorwa yaba yaratanguje ni ki- ni cyiza cyane cyo gufasha abantu bat- bameze gutyo bo kuguma biheba kandi turamusaba nawe agumye a- agerageze gushakisha aho abo- aho bari hose bageze kwishyira hamwe nibwo bazagera ku kintu kizima ntabwo bwo kujya bicara ngo bihebe kuko iyo ari umuntu umwe nta kintu yakugira ariko yumva iyo bagize n'ishyirahamwe bibagirira akamaro buri wese n'ikintu agira ese jado ufite akazi ndagafite none se nk'ubwo ngubwo nk'iryo shyirahamwe hari inkunga ushobora kwibwiriza ukari ukari ukaritwerera mu kinyarwanda babyita gutwerera mbese ugatanga nk'igihumbi mu ishyirahamwe byari byashoboka nuko ngiye ndi kure yaho ariko ariko hari uburyo bwo kohereza amafaranga Ndabona.
kuri iki gihe bworoshye eh, icyo gihe yavuga inzira umuntu yabinyuzamo umuntu akaba yabafasha impamvu mbikubajije ni uko uvuga ngo bakora uko bashoboye kose kandi ndibwira yuko bakeneye inkunga noneho rero kuki se nimba ubiba ubibashishikarije ngo nibakoze- nibakore uko bashoboye kose wowe utatera inkunga gatoya nubwo watanga igihumbi gusa byaba ari byiza uzabikora byiza cyane rwose nanjye iyo nzabikora umubyeyi agira tumenyeshe aho twanyuze inkunga aduhe aderesi yuzuye jado nawe wamuha telefone yawe Eh, nayimuha reka ndaza kuyi oya yimubwire ndayi- ndayimuha nta kibazo urayimwihera Eh, ndayimuha eh, arongera amenyeshe iyiriya ye yari atubwiye y'ibijumbura ni mirongo irindwi n'icyenda ufite agapapuro ngo uyandike mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na rimwe magana cyenda na rimwe yego magana arindwi na mirongo itandatu na gatatu magana arindwi mirongo itandatu na gatatu eh mirongo irindwi n'icyenda magana cyenda na rimwe magana arindwi mirongo itandatu na gatatu ok murakoze ndagerageza kumuvugisha hanyuma nzagira icyo nanjye ntanga nk'umuntu urakarama rwose kandi ukomeze ugire amahirwe y'imana ok murakoze namwe ye anne marie jado rero wamwumvise icyo avuga ngo nimukore iyo mwa- iyo bwabaga yego cyane namwumvise natwe ubwacu turafise icyifuzo y'uko oh, hoboneka igitigiri cy'abantu bagendana ubumuga ariko kenshi turakunda gusaba ko abajejwe intwaro kuva ku rwego rw'umutumba ndetse cyangwa rwa karitsiye aribo babwirizwa kuba aba mbere ngo dufasha mu gutunganya kwegeranya ibyo bitigiri by'abantu bagendana ubumuga mu gihugu Mm. ubwo muzakorana gute se n'abo bashinzwe intwaro mu nzego zose Jewe nk'uko nababwiye yuko ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga yego iyo turiko turagenda iyo turiko turagenda tubasanga ku biro vy'amakomine ku biro vy'intara Mhm.
duhora tubasaba ko bokwitaho abagendana ubumuga ndetse tukanabasaba ko boshobora gukora ibishoboka vyose kugira bamenye ibitigiri vy'abantu bagendana ubumuga Mm.
nibwo hamwe hamwe bahora babitubwira ko bari bubikore cyangwa ko bashobora kubikora ariko hari ahandi batubwira yuko bigoye gukora kubera umengo babona ko bisaba uburyo bwinshi cyane ariko hari ahantu duherutse kugenda mu ntara ya kibitoki yego Eh, hari umuntu agendana ubumuga asanzwe ahakorera yashoboye kutubwira ko hari komine ya bukinanyana yashoboye gutora ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga bishyika ku majana atatu na cumi na bitandatu aha Bi- bose b'inzego Kandi icyo zose abagabo abagore abana yego cyane abantu bafite ubumuga butandukanye barimo abana abagore abagabo ndetse n'abasaza bafite ubumuga butandukanye murumva rero nk'uyo muntu agendana ubumuga yashoboye kwitanga agakoresha ubwo rusasuma nk'uyo yari yatanze akarorero twasabye abajejwe intwaro muri iyo komine ndetse no mu ntara ko nabo bofasha kugira ngo icyo gikorwa kibandanye ibitigiri by'abagendana ubumuga muri iyo ntara biboneke No, uyu nguyu wo muri komine bukinanyana se ari mu ntwara agenda oya n'ubu- n'umu- ni umuntu ku giti oya cye ntabwo ari mu ntwaro ni Eh.
umuntu agendana ubumuga arongoye ishyirahamwe rikorera muri komine mabayi Eh, yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwo kandi hano mari wumvise ikiganiro nagiranye na jado by'umwihariko by'uko ngo ashobora kwitanga ubwo kandi ni- nasaba n'abandi bose kugira inkunga batanga niko se anne marie muri muri ibyo byose ku imirimo mukora mwebwe kugira ngo ishyirahamwe ryanyu ribeho rikomeze kwita ku nshingano namwe ubwanyu ku giti cyanyu mubayeho mute amafaranga muyakura hehe murayabona ahagije twebwe mu ishyirahamwe ryacu tumaze kuja hamwe twaratanguje kuraba udukorwa twokora two kwiteza imbere kugira ngo abakenyezi bagendana ubumuga bashobore kuva muri ya ngeso mbi yo gusenga inyuma y'aho twagiye turakora imigambi mito mito hanyuma tugashyikirwa na leta ibishyikije mu bushyikiranganji bw'agateka ka kina muntu ahasigaye nanjye ku giti cyanjye nanjye ndafite udukorwa duto duto nkora kugira ngo nshobore kwibeshaho n'imiryango ahasigaye ubuzima tubayemo uretse iryo kumirwa kumbure twabayemo ahasigaye tubayeho cyo kimwe n'abandi barundi uretse za ngorane z'ubumuga zidutandukanya n'abandi ariko mukirwanaho mukabaho pe Eh, turagerageza rwose tukigwanako kuko turamaze kumenya ko atakuzera inze kandi dufite ibyo dushobora gukora ni nacyo gituma no mu ishyirahamwe ryacu duhimiriza abanywanyi bacu ngo bashobore kugerageza gukora utuntu dutandukanye bashobora kuronkamo amafaranga yobatuma babaho n'ubwo babaho bikenye ariko ntibajye mu ibarabara gusega kubera gusega ntabwo bihesha icyubahiro umuntu niko se anne marie nk'ubwo ngubwo bene utwo turimo wagira inama abandi m- bari- nk'ubu ngubu bateze amatwi ijwi ry'amerika ariko bataragira ayo mahirwe yo gutangira utwo bikorera waba wabaha ingero z'uturimo bashobora kwikorera yego cyane iyo dusaba ngo ba- bave mu gifuri bajye ahabona bajye mu mashyirahamwe hariho ibiko- hariho inyigisho bahora baronka zijyanye n'imyuga itandukanye hari nko kubarira hari nko kubaza hari nko gukora imikate hari nko gu- nko gukora ibi- ibijyanye n'ifu y'ubuyi hari ibijyanye no gukora sudire cyangwa se kubaza izo rero ni inyigisho zihabwa abantu bagendana ubumuga bakuze barengeranye kuja mu mashuri y'ibanze izo nyigisho nazo zikaba zishyigikirwa n'uburyo buva muri leta buciye mu bushikiranganji bw'agateka ka kina muntu muri icyo gihe rero iyo myuga bamaze kugenda bakayiga baca babaha ibikoresho ibyo bikoresho rero birabafasha kuja gutangura gukora utwo dukorwa tubafasha kwiteza imbere ibyo bikoresho babibaha ku buntu batabiguze oya babibaha ku buntu ntabwo babigura ari mbese ari ukuba- ari ukubatera inkunga ya mbere y'ibanze yego cyane ntiwumva Ba- Ariko bayirangaraho hari- rero ariko Eh.
hari ni- ariko hari n'igihe bishyika uyu muntu ugasanga ntiyashoboye kugirwa amahirwe yo kuja kwiga iyo myuga Aha.
twebwe mu ishyirahamwe iwacu turagerageza kuraba icyo ashoboye gukora tugaheza tukaraba nimba turi bumuhe umutahe muto ashobora kudandaza utuntu duke kugira ngo ashobore kwibeshaho kuko murazi ko kuba mu gisagara cya bujumbura bitoroshe ubwiriza kumenya kuriha amafaranga y'inzu kuja gusoma buri munsi uburyo bwo kwiyunguruza tutibagiwe na bya bikoresho mfashangingo bibafasha gutambuka ibyo byose ugasanga bisaba ko umuntu abwiriza kuba afite icyo